radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook na twitter mudukurikira kuri arobaz voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo com ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi washington dc cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda naho ujye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi rero turabaza agaciro k'umurimo uhabwa haba mu bikorwa cyangwa mu bigenerwa uwukora mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu rwanda no mu burundi igihembo kigenerwa umukozi gihagaze gite ugereranije n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro muri iki gihe twabatumiriye bwana joseph mwumva neza ni umunyamabanga mukuru wungirije w'urubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe bw'abakozi mu rwanda cotraf bwana joseph mwumva neza mweranywa amahoro
yego mwiriwe
ye mu kanya turatangira tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko maze kuvuga ariko ndagira ngo unyemerere duse n'abagaruka ku yandi makuru anyuranyeho gatoya cyane cyane ko ubu ngubu mu rwanda muri ziriya ntara z'uburengerazuba amajyaruguru ndetse na hamwe mu majyepfo havugwa ikibazo cy'imyuzure nagira ngo mbanze nse n'ukubaza muri make amakuru waba ufite ibyo urimo ubona aho ngaho mu rwanda nubwo bwose mbigutunguje ariko na makuru umuntu yabaza ati nkawe uri i rwanda nkawe ibirimo bikugeraho nubwo atariho uri uri i kigali bihagaze bite
ibyo mu rwanda dufite imvura nyinshi navuga ko ikabije muri ino minsi ntabwo imaze igihe ariko mu minsi nk'itatu ishize ku buryo ibikorwa remezo byarangiritse amazu y'abaturage arangirika ndetse n'abantu ubwabo harimo abapfuye bagera ku ijana na makumyabiri n'umunani nk'uko tubibona mu makuru hirya no hino mu binyamakuru
hanyuma twabonye ko minisitiri w'intebe yagiyeyo mu bikorwa byihutirwa by'ubutabazi ejo twarimo tuvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndetse twabonye n'itangazo rivuye muri perezidansi rivuga ko hatangiye ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kugerageza gufasha abaturage bavanywe mu byabo hari ibyo mwumva wenda nk'utundi turere tutagezweho n'icyo kiza twaba dushyira hamwe dutekereza wenda twavuga tuti reka twunganire bagenzi bacu bahuye n'iki kiza uretse nyine ibyo birimo gukorwa n'inzego z'ubutegetsi hari icyo abantu ku giti cyabo cyangwa se amashyirahamwe cyangwa abantu bihuriza hamwe wenda bari batangira gutekereza ku buryo bugaragara hari ibyo mubona
kugeza ubu ngubu ntabwo bigaragara cyane gusa nk'uko musanzwe mubizi abanyarwanda tuzi indi imwe umutima wacu ni umutima utabara haba uyu munsi haba ejo cyangwa n'ejo bundi abahuye n'ibiza ni abacu imbaraga zacu nizo zabo twafatanya tugatabara
ye urakoze cyane rero bwana joseph mwumva neza reka noneho tugaruke ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu turavuga ku murimo n'agaciro uhabwa um, ariko mbanze nibutse abaduteze amatwi ko ejo bundi uh, tariki ya mbere y'uku kwezi turimo wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo mu kanya turaza aho ngaho mu rwanda nyine twinjira hagati mu kiganiro ariko tubanze tujye mu burundi tubanze turebe uko bihagaze mu ntara ya makamba mugenzi wacu desire hatungimana yaduteguriye inkuru ijyanye n'uburyo umurimo uhagaze mu ntara ya makamba aho ngaho ni mu burundi twumva uko bimeze turagaruka mu kanya tuza mu rwanda
agashahara n'inyungu bitagikwiye bituma abakozi bo mu ntara ya makamba babangikanye imirimo none nta muntu yogushaka kuvuga ngo umushahara w'umutunga ku kwezi ari wo wonyine akorera nta mpakiri mu baguzi kubera ibintu biguma biduga uko bishatse wa muguzi nawe yadushorera ntakura amahera washaho udushora kutunke akanyungu
ubu dutunzwe n'imana dutunzwe n'imana ntawe uvuga ngo umushahara hemu ngo arashobora kumara ukwezi ku munsi nta nyungu dushobora kuronka kubera ibiciro bizimbye ntitucunguka nka kera ibiciro birazimbye ku mpamvu y'amahera abenegihugu barakenye cyane kanyama rimwe rimwe umuntu arimena ijisho nyine akakarondera mbwa akakarya birangora cyane kubera ndihira umwana ku ishuri nkongera nkaza ngaha ku isoko ugasanga amahera yabaye umurengera bivanye n'ubu buryo bukugaca usanga umuntu aguma mu madeni abana ntibahaga bumva ko aba ari ibintu nyine biteranye n'ubwo tusigaje kurwara kwashi gusa abo n'abakozi n'abadandaza b'imakamba bariko bariganirira ijwi rya amerika ukungene ubuzima bwabo bwifashe ibiciro by'ibifungurwa byaraduze agashahara n'inyungu ku badandaza ntibigishobora kubabumba ikiro c'umuceri urimwa mu burundi kigeze ku bihumbi bitatu n'amajana atanu co kimwe n'ibiharage ic'ibigori benshi bacumbamwo ubugari kiri ku gihumbi n'amajana atanu naho nyene kubera haheruka kwimbugwa muri uku kwa ntwarante na ndamukiza ifu y'imyumbati igeze ku bihumbi bibiri akabido k'amaritiro atanu y'amamesa nako udafise ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ntukorako ivyo biciro vyigwije kabiri mu mwaka umwe gusa ariko agashahara k'abakozi kagumye ari ka kandi nyene iryo dugwa ry'ibiciro ryatumye ahanini n'ihindagurika ry'ibihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri imvura yatasuye itevye cane abarima ibigori babiteye bateba bica byera mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane vyatumye n'impeshi itangura itevye abarimyi bakaba bafise amakenga ko imirima y'ibiharage izocikirirwa bigatuma umwimbu utaba mwiza mu isoko nkuru ya makamba twahasanze niyo kwizera edward nabiravye inyungu ushaka kuronka ubu ni inyungu nke cane kubera nta mpakiri mu baguzi kubera ibintu biguma biduga uko bishatse wa muguzi nawe yadushorera ntakura amahera washaho udushobora kutunka akanyungu ibintu biguma biduga cyane atamahaye aboneka mu banyagihugu bamwe mbere kubera basanga ibiciro byaraduze basubiye inyuma badasumye uwo mupfasoni adanaza imikeke ati nk'imikeke irazimbye cyane kuko nyinshi mu yo bagurisha ivi tanzania amashiringi nayo akaba azimbye ku burundi nta mboga ziboneka cyane imboga nyinshi ziboneka ziturutse tanzania rero niyo mpamvu turiko turarira nkaha twumvise ngo uruzi bagira bagugare twebwe nirwo rudandazwa rwari rudutunze ntitubona iyo tuzoca tuja niyo tuzova turasaba yuko iyo ngingo boraba bakayihindura kuko ntayo twoja ntayo twova mugenzi we niyo kwizera emilienne nawe yongera ko abaguzi atamahera bafise tugereranije abakiriya turonka mw'iyi minsi turonka abakiriya bakeya bibonekane ko atamahera ariho n'abakora akazi ka leta bahembwa amahera atari menshi cyane kandi ibintu navyo vyaraduze kumva ibintu bimaze kuduga abo bahembwa nabo bahembwa amahera makeyi natwe ntitwaba tukironka abakiriya badushorera bitumwe n'uko ayo nkuka ari munsi yayo akenera rukundo aline yama mu madeni birangora cyane kubera ndihira umwana ku ishuri nkongera nkaza ngaha ku isoko ugasanga amahera yabaye umurengera bivanye n'ubu buryo bukugaca usanga umuntu aguma mu madeni habayo jean claude umwigisha aremera ko umushahara utagikwiye ni ukuvuga tutaravye neza mu minsi ikurikira uzosanga abakozi ba leta akazi ke kagenda nokivuga nk'uko bitari bikwiye yego ubu gusa dusiganye ka gatima kumwigisha kagatima akarangamutima k'umwigisha uteza gukunda abana ugakorera igihugu n'ahandi hoho agashahara vraiment ntikaye proportionnel n'ibikoko umuntu yarakora uyu mukozi wo mu ivuriro ry'abigenga we ati ntushobora gufungura uko ubyifuza bizave barafate ku mashara ahembwa nibyo yobwa ati jewe shaka gufungura neza nukuri nibyo kunda usanga ahubwo warengeje n'umushahara kure nicyo gituma gufungura bivanye n'umushahara dufise wowe uragerageza ugafungura ibintu bike bibaho twa turaheba ukavuga ati okay jewe irasi mu gitondo n'icayi na kare ndayihebye hama saa sita zo gufungura igihumbi hama mu ijoro zo gufungura igihumbi n'atanu ntirampeba jisitara ati hari abatagomba kubangikanya akazi bakora abo nabo baba mu madeni adahera uragenda nko hantu ukaba ati ukiti uriwe kubera baba bazi ko ukora kubera bati hariya fedimu azoronka akantu aragukopesha rero nawe usanga rero muri uko kwezi baragukopesheje ibintu byinshi usanga umushahara mwe ugasanga usigaye amahera y'iwawe umushahara usigaye nka vemire bamwe mu bakozi baramaze kubona ko agashahara katagikwiye abatari bake baciye baja kurondera gukora ibindi byosahiriza agashahara bahembwa bakabibangikanya n'akazi basanzwe bakora gutyo barashobora gutunga imiryango byarafashije cyane habonayo jean claude kubera ko abana gwanje basanzwe biga mu mashuri y'abikorera utwabo barihirwa amahera menshi kandi ayo mahera sinavuga ngo ni umushahara ni ukuvuga ndayakura mu tundi tundi ndarima nkorora amahera nkasa ndayakura muri ubwo buryo abana banje bakiga nandikumana jean christophe amaze kubona ko umushahara utagitunga umuryango yahavuye arondera ingurane agura imboneshakure akaja arerekana inkino z'umupira w'amaguru mu mpera z'indwi canke mw'ijoro abaje kurorera barariha ikindi aramenyereza urwaruka rukina umupira w'amaguru ijwi rya amerika ryaramubajije riti none ibyo bindi ukora hari icyo bisahiriza ku gashahara nawe ati inyungu irimo inyungu irimo nyibura irahari nta kintu umuntu ashobora gukorera ubusa aragifasha nyine none ko umunyu ntububura uretse ndikumana christophe akora iyo mirimo hari n'abandi bunguruza abantu ku mapikipiki n'abigisha abana inyuma y'umwanya w'amashuri hari abadandaza abashora impuzu n'abafise utubari ndikumana christophe ahanura abakozi ba leta kurondera iyindi mirimo bakora ku bwiwe umukozi aragera igihe agakurukuruka asanzwe yaratanguye kwiyungunganya biramufasha kuko ayahembwa yo mu zabukuru atomubumba
desire hatunga imana kuri iyo nkuru yo mu burundi mu ntara y'amakamba bavuga uko umurimo uhagaze bwana joseph mwumva neza wumvise ako gakuru ko mu burundu uko ibintu bihagaze hariya mwe muri kotarafu muri urwo rubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe bw'abakozi mu rwanda ibyo wumvise ibyo ngibyo ni ibintu mukunda guhura nabyo
ibi ni ibintu dukunda guhura nabyo cyane muri kotarafu rwanda nk'urubuga rw'ubuvandimwe n'umurimo w'abakozi ibiciro ku masoko haba mu mujyi wa kigali ndetse no mu gihugu muri rusange ntabwo bigendanye n'umushahara abakozi bahembwa
reka noneho duse n'abasubira mu by'ukuri ku cyo mukora mbere y'uko tuza kureba ibijyanye n'umurimo n'agaciro uhabwa ubundi urwo rubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe icyo mukora rwose ku bijyanye n'umurimo n'umukozi mu ncamake wihuta mukora iki
nk'uko nari ntangiye mbivuga kotarafu ni urubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe bw'abakozi ibyo dukora rero duharanira ko uburenganzira bw'umukozi bwubahirizwa ndetse akagira n'umushahara ushobora kumuhesha agaciro kandi nawe uturuka kuri wa murimo umuhesha agaciro aha tuba dushatse kuvuga umukozi wubahiriza ibyo asabwa ariko kandi n'umukoresha akubahiriza ibyo asabwa ku rundi ruhande tuba dushatse kuvuga rero ko umukozi mu rwanda aba agomba guharanira uburenganzira bwe binyuze mu itegeko nshinga binyuze mu masezerano mpuzamahanga u rwanda ruba rwarashyizeho umukono ndetse n'itegeko ry'umurimo uburenganzira bwe bwose buragaragara mu mategeko ariko siko ubwubahirizwa usanga abakozi hirya no hino mu gihugu barira kubera yuko umushahara bahembwa ndetse n'ibigo bakoreramo uburyo bafashwe hamwe na hamwe ntabwo bihesha umurimo wabo agaciro ndetse ntibihesha n'ubuzima bwabo agaciro nibyo dukora rero duharanira kubahugura kugira ngo bamenye neza agaciro kabo baharanire uburenganzira bwabo ku bigendanye no guhabwa amakontara cyangwa se amasezerano y'akazi gukorera akazi ahantu heza habahesheje agaciro ndetse no kongera umuco w'ibiganiro hagati yabo n'abakoresha babo kugeza n'ubwo basinya amasezerano hagati yabo agendanye no kuzamura imibereho y'abakozi mu bigo bitandukanye aho ni nk'aho tujya mu bigo bitandukanye aho dusanga abakozi baragize imishyikirano rusange n'abakoresha bagasinyana amasezerano birakorwa hirya no hino ikindi duharanira ubuvugizi bw'abakozi bagize akarengane mu bigo bitandukanye kotarafu rero ikaba ari n'impuzamasendika ifite amasendika agera muri atandatu kandi akora muri sekita zitandukanye akaba abakozi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro abakozi mu burezi abakozi muri serivisi zitandukanye abakozi mu buhinzi ndetse no mu nganda z'icyayi ndetse n'izindi segiteri dukoreramo abo bose rero tubafasha kumenya uburenganzira bwabo kubuharanira kugira ngo bagere ku murimo unoze ubahesha agaciro ushobora gutuma babona umushahara nibura watuma babaho mu buryo umunyarwanda akagombye kubaho yishimye
dufatire kuri ako wari uvuze ko umurimo unoze iki gishobora kuba ikibazo cyagutse ariko ibyo ari byo byose nk'amwe mubikoramo mufite urugero fatizo cyangwa se uburyo mushobora kuba mubibona mbere y'uko tujya ku byerekeye uburenganzira cyangwa se ibyo umukozi agomba kuba asaba umukoresha tuvuge kuri ako k'umurimo unoze iyo murebye urugero rw'umurimo mu bakozi igipimo cyo kunoga k'umurimo aho mugenda mubona muri abo bakozi muri abo masendika y'abakozi muhagarariye mubona umurimo unoze ku ruhe rugero ugereranije n'urukenewe
mu by'ukuri umurimo unoze ni umurimo uhesha uwukora agaciro ni umurimo ashobora gukuramo inyungu zishobora gutuma abasha kurya nibura gatatu ku munsi abasha kwambara kwambika umuryango abasha kwishyurira abana se amafaranga y'ishuri abasha kubaho neza muri sosiyete yitabira ndetse n'ibikorwa rusange nko kuba yajya mu bukwe agatwerera nko kuba yajya yatabara akagira inkunga atanga umurimo unoze ni wa wundi utuma umukozi abaho yishimye kandi agakora yubaka iterambere rirambye
wenda tutarajya ko unyemerere unyemerere nse no kuca mu ijambo tutarajya kuri kuri izo nanone ubwo tubaye nk'abasubira ku nyungu z'umukozi ndavuga kunoga k'umurimo mu rwego rw'ibikorwa rw'ibitangwa ku buryo umuntu yavuga ati uyu muntu avuye no mu rwanda ashobora kujya no mu kindi gihugu agakora ku buryo ibyo akora ahangaha yabikora n'ahandi bikemerwa mbega icyo umuntu yakwita ni ikigereranyo nko ku rwego mpuzamahanga cy'umurimo nyarwanda cy'umurimo w'umunyarwanda ubu ngubu uhagaze ku ruhe rwego nicyo nashakaga kugira ngo tuvuge tugarukaho ariko n'aho ngaho uri turaza kuhagera bwana mwumva neza
murakoze uwo murimo mu rwanda ku ugereranyije n'ibindi bihugu ntabwo turi hasi kubera yuko mu byiciro byinshi by'imirimo usanga abakoresha bagerageza gukurikira amategeko mpuzamahanga kandi ahangaha amategeko mpuzamahanga mu bihugu byose aba ari amwe kuko wasanga mu rwanda baha agaciro umukozi ni nako wabisanga mu bindi bihugu byaba ibya afurika cyangwa se hanze ya afurika mu rwanda rero umurimo unoze nk'uko twakomeje kubivuga unashingira mu kuzamura ubushobozi bw'umukozi biciye mu mahugurwa atandukanye ahangaha rero mu bigo bitandukanye usanga abakoresha bagenera abakozi babo amahugurwa ku buryo ibyo akora yabikora mu rwanda akaba yabikorera n'ahandi ariko urugero rw'ayo mahugurwa urugero rw'abo bakozi usanga bikiri hasi ko mu bigo bimwe na bimwe ayo mahugurwa ntayobona kandi amategeko yaba ayo mu rwanda n'ayo n'amasezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho umukono usanga aba ahari arisobanura neza ariko abakoreshamo nta muntu babyubahiriza gusa urwego mpuzamahanga ruhagaze nk'ibindi bihugu nubwo ako kaba gaciyemo bitewe n'abakoresha n'inyungu zabo ku giti cyabo
tugaruke noneho rero kuri icyo wavugaga kijyanye n'ibibazo bijyanye no guhesha umukozi agaciro cyo wavugaga umurimo unoze tubaye nk'abava ku ireme noneho ry'umurimo tujye ku bigenerwa umukozi ugereranije muri rusange birumvikana ko no mu bihugu byateye imbere abakozi iteka bahora bumva ko bakongerwa imishahara bahora bumva ko bajya ku rundi rwego ariko umukozi wo mu rwanda bo muhura nabo aho ngaho wavuga ko bishimye ku ruhe rugero bashimishijwe n'umushahara babona ku ruhe rugero
burya ibyo kwishima kwishimira umushahara cyangwa se umushahara uhagije bajya bavuga ko nta n'umushahara uhagije ahubwo habaho kunyurwa k'umuntu ku giti cye ariko muri rusange urebye nk'agaciro abakoresha baha abakozi baba bakwiye kongera kubahana mu kazi kuba umukoresha yaha umukozi icyo amategeko amugenera ku murimo kuba yaha umukozi amasezerano y'umurimo kumuhembera ku gihe kumuhembera ku bigo by'imari na banki kuba yamuvuza cyangwa se yamushyira mu bwiteganyirize bwaba ubwo kwivuza ndetse n'izabukuru umukozi rero ufashwe nk'uko nguko n'ubundi akora neza kuko aba azi ko umurimo ukora ari wo umuhesheje kubaho no kuramba ikindi umukoresha aba akwiye guha umukozi iby'ingenzi bituma akazi gatanga umusaruro harimo ibikoresho ku kazi harimo kumuba hafi kugira ngo umusaruro wiyongere umusaruro iyo wiyongereye nabwo yaba umukoresha arunguka ndetse yaba n'umukozi akunguka kubera yuko umusaruro uzamutse utuma n'ubukungu bwabo bw'ikigo ndetse n'igihugu muri rusange buzamuka aha rero ni hahandi n'abakoresha baba basabwa kubahiriza umuco w'ibiganiro ibiganiro hagati y'abakozi ndetse bakabaha umwanya kugira ngo bavuge ibigenda neza n'ibitagenda neza mu kazi ariko byose intumbero ari ukugira ngo akazi cyangwa se umurimo ube unoze ari umukozi n'umukoresha bose baba babyungukiramo ni hahandi rero umukoresha aba agomba kurindira umutekano umukozi tuvuga umutekano ku kazi ubwo hazamo no kuba yamuteganyiriza izabukuru kuba se yamuvuza ibigo bimwe na bimwe muba mubona ko haba harimo risike nk'uko tubibona mu nganda imashini zikaba zabaca nk'ingingo z'umubiri aho hose rero umutekano w'umukozi uba ugomba kurindwa n'umukoresha wiwe kandi yajya kumuhemba akamuhemba umushahara uberanye n'akazi n'imvune aba yakoze umushahara ugendanye n'ibiciro ku masoko icyo gihe rero nibwo tuvuga yuko umukozi rwose yakoze umurimo umuhesha agaciro naho ubundi kumuha intica ntikize ukamukoresha cyane ukamuhemba gahoro icyo gihe bimutesha agaciro kandi agaciro k'umukoresha gaturuka mu gaciro k'inyungu agaciro k'inyungu nako gaturuka mu gaciro k'umukozi ukora anezerewe aha rero ni hahandi tu nka kotarafu rwanda dusaba yuko umuco w'ibiganiro n'ubwumvikane mu bigo aho abakozi bari utezwa imbere icyo gihe rero biciye mu biganiro abakoresha n'abakozi bashobora kwishyiriraho imirongo ngenderwaho ituma umusaruro wiyongera nabo ubwabo bakaba basaba kongerwa umushahara ariko n'ubundi babona aho uturuka tumva nabandikira aho ngaho mu bakozi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana joseph mwumva neza umunyamabanga mukuru wungirije w'urubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe bw'abakozi mu rwanda kotrafu reka noneho dutangire tujye ku mirongo ya telefone twakire bwana idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika idirisa murakoze cyane yego komeza ni kigali mu rwanda Mm.
turashimira ko twa- mwatumiwe mutumirwa
komeza Halo?
tura- komeza turakumva
yego ni ukuvuga ngo twishimiye ko dutumiye uwo mutumirwa turaha ibibazo dushaka kumubaza bikeya yego ni yego ukuvuga ngo twebwe i- i- kubera bitewe n'ibi- n'umushahara tuba dukorera ni mukeya cyane kandi n'ibintu ku isoko birahenze cyane ese idirisa uretse uretse gato uretse gato manze nkubaze ukora iki idirisa
yewe ndi umutekinisiye yego uri umutekinisiye Ndi umuti- eh, Mm.
yego
Eh, kom- ni komeza ukuvuga ngo duheru ni ukuvuga ngo duheruka agafaranga gafatika n'imbere ya korona nyuma ya korona ibintu byahise biba bibi cyane noneho n'amafaranga imaze no kurangira tuguma dukora amafaranga dusanzwe dukorera kandi ibintu ku isoko birahenze cyane ni ukuvuga ngo isi- ujyana ibihumbi ijana guhaha ugata- ugataha itanuzuye turitabira ko amafaranga ko twayabona natwe tukabasha kwiteza imbere ko kwiteza imbere muri iki gihe muri aya mafaranga dukorera biragoranye cyane Aba- hari abafite hari abakodesha amazu amazu ari hejuru natwe dutuye natwe biba bitubona cyane ni ukuvuga turamwisabira ko ubukangurambaga ku masosiyete yandi baka amafaranga baba bakuze amafaranga afatika babashe kubaho neza uko bikwiriye kubera abakozi barakenye pe mutuvugire abakozi barakenye duhagaze nabi nta kintu dufite
Eh, guma guma ku murongo abanza gusubize niba ushaka kumva icyo akubwira hari ubusabe hari icyo wabanje gu- gu- kubaza ariko noneho hari n'ubusabe umuhaye bwana mwumva neza wumvise bakungu ibyo avuze
yego idirita namwumvishe kandi ibyo avuga bifite ishingiro Eh, tugendeye nko ku mibare eh, ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyatangaje ibiciro ku masoko byiyongereho makumyabiri n'ibice birindwi ku ijana muri mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu ugereranyije n'umwaka ushize ibi byonyine ibi bipimo birerekana yuko ubukungu eh, cyangwa se imibereho y'abakozi bahembwa umushahara yahungabanye abakozi barahungabanye kuko makumyabiri ku ijana ni amafaranga menshi eh, aba yarazamutse ku bicuruzwa kandi agashahara karakomeje kuba kakandi gusa idirisa ah, ndamukomeza kimwe n'abandi bakozi twese muri rusange ariko namuha ibyiringiro y'uko eh, leta y'u rwanda yarabibonye leta y'u rwanda yumvishe ubusabe bw'abakozi n'abaturarwanda muri rusange murabizi ko muri ino minsi ishize ku biribwa bimwe na bimwe eh, nk'ibirayi umuceri eh, ibishyimbo n'ibindi ibiciro byaragabanyijwe ku buryo bugaragara aha rero ni ukurengera eh, za nyungu z'umukozi uhembwa umushahara mutoya kandi ibiciro bikomeza bizamuka gusa ubukangurambaga n'ubuvugizi birakomeza birakomeza kandi n'ubundi ngo nta ruhare nta burenganzira uruhare rwacu rero nk'impuzamasengesho turafu rwanda ni gukomeza eh, kujyana ijisho mu bigo bitandukanye mu bakozi kureba uko bihagaze no gukomeza guteza imbere umuco w'ibiganiro idirishya rero nagushishikariza kujya muri sendika hanyuma ubundi umuco w'ibiganiro hagati y'umukoresha wawe ukazagufasha kumvikanisha ndetse no gukemura ikibazo ariko ahangaha naho turakomeza ubuvugizi eh, murakoze
radiyo ijwi rya amerika idirisa bakungu nizere ko ikibazo cyawe eh, kibonewe igisubizo cyangwa se ugiriwe inama bambwiye ko ku murongo wa telefone utagihari ariko reka twakire baziga atanazi ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika
mwakoze ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga yewe uherereye he baziga atanazi
Eh, ndi i kigali mu rwanda
Eh, komeza
Eh, ku kibazo cy'uwo uhagarariye sendika y'abakozi eh, ni ku kibazo natwe nyine twari dufite kijya gusa nk'icya mugenzi wacu yabajije icyo umushahara fatizo utariho ugasanga niyo ugiye kwaka akazi kuko nta mushahara fatizo uhari murumvikana humvikana n'umukoresha bityo kuko dukeneye akazi tugahitamo gufata akazi katajyanye n'imibereho ugasanga rimwe na rimwe duhora tuzinze umunwa cyangwa se twambaye sabiyenti ku gahanga kubera yuko ibyo dukorera n'ibyo duhembwa bidahura urugero wenda reka nguhe nk'urugero rufatika nk'ubu hari abagihemba ibihumbi mirongo itatu abandi mirongo itanu hari n'abajya munsi y'ayo mafaranga kandi mu kazi kitwa ko gaciriritse usanga muri iyo segiteri ariho hari abantu benshi batandukanye mu busekirite mu bujardiye mu kuba umuzamu ahantu cyangwa se no mu kazi ko mu rugo yewe n'umuhinzi n'umuhinzi uhingira amafaranga wenda we uko biri iyo ugiye guhinga humvikana n'umuntu ku buryo na nk'umuhinzi we yarageze ku mafaranga ibihumbi bibiri ku munsi yahereye saa moya akageza saa sita cyangwa saa saba urumva we byibuze uko biri ntekereza ko nka leta ifatiye nko kuri iki giciro cy'ubuhinzi umuntu w'umuturage aho umuhinzi umubwira mu murima aho ahera saa moya akageza saa sita cyangwa saa saba akamuhenda ibihumbi bibiri urumva andi masaha asigaye byaba ari akarusho ko yayabyaza umusaruro yashaka ikindi yakora cyangwa yashaka ahandi yajya gukora ugasanga nko ku munsi akoreye nk'ibihumbi bitatu njye ntekereza ko nka leta ifatiye uburyo umuturage yumvikana n'umuhinzi umuturage ku muturage ari aho leta yakabaye ifatira igashyiraho igiciro fatizo cy'umushahara kuko ku isoko ibintu biraduhenze birahenda cyane ugasanga kwishyurira umwana ishuri nubwo rekita ya leta ari nziza ivuga ko umunyarwanda wese wujuje imyaka yo kwiga kwiga ari ubuntu n'ibyo kwiga ni ubuntu ariko ibigenda ku munyeshuri ni amafaranga turebe nk'amakayi arahenda za intimori maze zikubwira yuko ibikoresho zikoresha cyangwa se n'ibijyanye n'ibyo bakora byarazamutse ugasanga hambere ikayi yaguraga amafaranga mirongo itanu uyu munsi irimo iragura amafaranga magana atanu magana ane mirongo itanu urumva wagera ku ishuri bakagutuma rame y'impapuro igura ibihumbi bitanu iyo ufite abana bangahe bajya mu masegonderi cyangwa batangira pirimeri cyangwa materineri iyo ugiye gutangiza umwana ntitubeshyane twese turi abanyarwanda iyo ugiye gutangiza umwana abe atangira ya mashuri bita inshuke ntabwo ushobora guhaguruka udatwaye inote iri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi mirongo itandatu ubwo ni hahandi hacirira aharenzeho ho biba birenze bigera muri za magana rero ugasanga iyo ufite abana bangahe batangira ishuri ubwo buzima burahenze kandi ibyo twinjiza ni bike ariko ibyo tudepansa biba byinshi cyane ku buryo hari igihe birenga ubwenge bw'umuntu rero turasaba ko nubwo batubwira ngo ibiciro ku isoko byaragabanyutse ariko bisa n'uwanzura bitonyanga mu nyanja bisa n'uwanzura bitonyanga mu nyanja batubwira ngo umuceri bagabanyije ni kawunga ariko isukari ntabwo igabanyutse isabune yo gukaraba ntabwo igabanyutse amavuta yo kurya ntabwo agabanyutse ibishyimbo ntibigabanyutse inyama ntabwo zigabanyutse imyenda ku isoko ntigabanyutse byinshi ni byinshi bagabanyije bibiri mu bintu bakabaye bagabanya birenga ibihumbi ijana ntabwo bihura rero ni ukuri ni imvugo y'abaporotisiyo niko njye nabivuga ntabwo bihuye n'ukuri kuri hanze bwana bazigatana urakoze cyane kuri icyo gitekerezo utanze gikubiyemo ibibazo byinshi jye ibyo nshobora kuyibukamo ni bibiri by'ingenzi uravuga uti bagabanyije bike ibindi biracyameze uko byari bimeze ukongera ugitangira wabaye nk'uvuga uti umuntu aba akeneye akazi umukoresha atanga akazi tugasinya amasezerano tutishimiye kubera ko nta kundi twabigenza ibyo bikagaruka kuri cya kindi bwana mwumva neza wigeze kuvuga cyo gushyiraho umushahara fatizo umukoresha atajya munsi ariko singiye gusesengura ibyo yavuze byose kuko wari uteze amatwi reka mbaze nti ibibazo bazigata nazi yavuze bwana mwumva neza urabivugaho iki
arakoze cyane atanazi ibintu avuze bihura no kuri kuri hanze ahangaha arakoze cyane kuko akubise ahababaza iyo umukozi akora azinze umunya nk'uko abivuga umusaruro nawo uba uzinze umunya ubwo bukungu buba buzinze umunya ibi byose rero bituma ubukungu budindira n'umukoresha akabihomberamo iki rero cyo bishatse kuvuga ni bishatse kuvuga yuko umukozi yakagombye kuba ahabwa umushahara ugendanye n'akazi ndetse n'ibiciro ku masoko aragaruka rero ku gipimo cy'umushahara fatizo mu rwanda umushahara fatizo navuga ko ntawuriho kubera yuko itegeko ry'umurimo rya bibiri na cumi n'umunani ndetse n'iriribanziriza riteganya yuko minisitiri ufite mu nshingano ze ashyiraho iteka rigena umushahara fatizo kuva icyo gihe cyose rero kugeza ubu ntabwo rirasohoka abo bireba bavuga yuko bakiganiraho n'inzego zitandukanye zibishinzwe ubwo tubategereje kugeza ryari umushahara fatizo urakwiye aragira ati byibuze umuhinzi mu rwanda yumvikana n'umukoresha we bagahembera ibihumbi bibiri cyangwa bitatu ku munsi baba ari ibihumbi bitatu ku munsi mu minsi mirongo itatu n'ibihumbi mirongo icyenda ariko wareba abakozi bo mu mirimo itanditse haba hirya no hino ati bamwe bahembwa mirongo itatu abandi mirongo itanu bakaba bari hasi y'umuhinzi ibi rero biragaragaza yuko bakora batishimye ndetse n'umusaruro ntiwazamuka n'igihugu nticyatera imbere ubukungu burambye bakazaharira aha bizakomeza biganirweho ariko icyo namwizeza ni uko ubuvugizi burakomeza nka kotarafu rwanda dufite gahunda y'ibiganiro rusange ibyo bita sosho dayaloge dukunda gukora rimwe mu mezi atatu tugatumiramo abatumirwa batandukanye abakoresha abakozi ndetse n'ubuyobozi bwa leta dukunda no gutumira abantu mu byo twita nashinoro konferensi cyangwa se konferanse nasiyonari aho abatumirwa baza bagatanga ibitekerezo bakabazwa ibibazo ndetse bakanasubiza ku bigendanye n'uyu mushahara fatizo rero turakomeza ubuvugizi kuko ntabwo twicara turafu rwanda ibifite mu nshingano mu nshingano zacu rero yaba leta yaba ibigo bya leta n'iby'abigenga ibigo bifite abakozi benshi cyangwa se bakeya rwose ijisho rya kotarafu rwanda rigomba kugerayo kandi ibi nkaba nshishikariza abakozi bose mu bigo bitandukanye kwibumbira mu masendika kugira ngo nabo barusheho kugira ijwi barusheho kugira imbaraga maze bityo tuzamukire hamwe mu myumvire hanyuma dusabire rimwe kandi dushima yuko leta yumva leta ikunda abanyarwanda iba yarashyizeho amategeko abereye umukozi mu rwanda ahubwo igisigaye wari ukuyubahiriza turakomeza ubuvugizi n'ubukangurambaga rero nawe naze abo mu bo tugomba gufatanya
mu kanya turaza kujya korera ariko reka musabe abayihanganye gatoya tubanze tugaruke ku kintu avuze gikomeye gisa nk'aho ndetse gikarishya avuga ati batubwira amagambo meza ariko turabizi ko ari imvugo y'abanyapolitike mu by'ukuri nta kintu tubona gihinduka wari ugize uti twebwe iyo dukoze ubuvugizi tujya mu biganiro n'abakoresha kandi ntitwicaye ibibazo byabo tubyigaho tubiganiraho ariko se iyo muvuganye n'umukoresha akababwira ati ngewe nanjye ibyanjye murabona uko bimeze ntacyo nakongeraho kandi ndamutse ngize icyo nongeraho nanjye nahambira nkagenda icyo gihe mukiyambaza wenda amategeko mukabona ko amategeko yaba amugonga yaba atamugonga kuko hari abo muhambira mukajyana mu nkiko mukavuga muti byanga bikunda ugomba kugeza kuri aya mafaranga cyangwa utayagezaho itegeko rigahangana nawe
kugeza ubu kubera ko nta mushahara fatizo ntabwo ushobora kuvuga ngo urajyana ikibazo cy'umushahara mu nkiko gusa hari umukozi wambuwe ibyo aba yarumvikanye n'umukoresha aho ngaho iyo yahohotewe ni wa mutekano we uba wabuze ku kazi turamufasha yari umunyamuryango wacu ariko nanone ntabwo muri gahunda zacu ikigiye imbere ari imanza cyangwa se ibibazo nubwo nabyo bitureba tubitangaho imbaraga ahubwo imbaraga nyinshi tuzishyira muri bya biganiro hagati y'abakoresha n'abakozi aha ndabaha nk'urugero nko mu ruganda rw'icyayi rwa sorwate aho abakozi n'umukoresha baba bicaye hamwe baraganira nyuma y'ibibazo byari bihari kandi baza kugera ku kumvikaniro icyo bita cba cyangwa se icyo twakwita amasezerano hagati y'umukoresha n'umukozi muri ayo masezerano rero abakozi bariyemeza bariyemeza bati twebwe mu mezi atandatu turaba tugeze kuri ibi umusaruro uba uzamutse mu buryo ubu n'ubu umukoresha nawe icyo gihe yariyemeje ati umusaruro ntuzamuka nta cyambuza nanjye kuzamurira umushahara ibi rero twe dushyigikira cyane ibiganiro umuco w'ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha kuruta uko twategereza byacitse kuko tugomba gukumira bitaraba iyo mezi atandatu nk'ariya muri sorwate baravugurura ya masezerano y'umurimo baba baragiranye n'umukoresha aha mbona no kubashima cyane abakoresha bo muri sorwate ku buryo mu gihe cya kovide abakozi bagaragaje ikibazo n'impungenge z'ubuzima bwabo uko bahembwaga buri kwezi ariko bakaba bari bari mu rugo sorwate rero yagize icyo ikora giciye muri bya biganiro n'ubwumvikane buri wese imugenera ibyo kurya ndetse na nyuma ya kovide yabazamuriye umushahara ititaye ku nyungu zabo ahubwo yitaye ku nyungu z'umukozi ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko atahambira ngo atahe atahomba kuko iyo umukozi yishimye iyo umurimo we unoze umushahara unoze akora akazi nk'uwikorera ntakoreza ijisho ntahimana umusaruro warazamutse bityo nabo bagasaba yuko wongereza umushahara kandi bigakunda aha rero ndashishikariza abakozi bishyira hamwe mu masendika ahubwo bakegera abakoresha hari n'ikindi bitaba abakoresha muri rusange leta iba yarashyizeho uburyo bugaragara haba mu itegeko nshinga haba no mu itegeko ry'umurimo ahubwo abakoresha kuki batubahiriza ayo mategeko aha rero naho birasaba ubuvugizi birasaba kwegera abakoresha kubaganiriza bakumva neza yuko umukozi ukora yishimye ari we soko y'umusaruro umusaruro wazamuka nta na rimwe rero wazamuye umushahara biturutse ku gaciro k'umurimo kazamutse ashobora ariko bakwiriye no gukangarwa bwana mwumva neza si ukubaganiriza gusa no kubakangara birakwiriye kubera ko niba hari itegeko ntibaryubahirize harya ubwo bigendera aho ngaho
barahanwa iyo bigaragaye yuko batubahirije amategeko kuko mu rwanda murabizi mu guteza imbere umuco wo kudahana mu bigo bimwe na bimwe aho bigaragaye ko abakozi bahohotewe abakozi barabibazwa barabibazwa kandi bigatanga umusaruro no ku basigaye rero tugashishikariza ibindi bigo hirya no hino ko nabyo bitagwa muri uwo mutego wo kutubahiriza amategeko ahubwo bikwiye ko bayasoma bakayamenya bakayamenyesha n'abakozi bityo bose bagahuza imyumvire ku murimo ariko mboneyeho no gushinga ikigo bita na ebu ebu ni ikigo kigena ibiciro ni ikigo gikunze kugena ibiciro ku ibikomoka ku buhinzi ni uko ari ikigo gisohora hanze ibikomoka ku buhinzi aho usanga bavuga bati umusoro ni w'icyayi arahembwa aya n'aya ntagomba kuyajya munsi aho usanga bavuga bati ikawa y'ibitumbwe ikawa yumye umuhinzi amafaranga atari bujye munsi n'aya n'aya uru ni urugero rwiza rero rwerekana yuko life wage cyangwa se umushahara ufatije w'ubuzima ushoboka urashoboka mu bigo aho nkavuga ngo n'abagifite impungenge bakwegera nahega bakababaza uko babigenje kandi natwe turakomeza kongeramo imbaraga kugira ngo n'ibindi bigo nabyo bikore muri ubwo buryo kugeza igihe rero na leta mu nshingano za minisitiri ufite umurimo mu biganza kugeza ubwo nabo nibamara kubinoza nk'uko bahoraho tubwira ko barimo kubinoza bizashyirwa mu bikorwa aha rero abakoresha ni ukuri bakwiye kumva ko umusaruro w'ibigo byabo uziyongera kuko abakozi bafite umushahara umeze ugendanye n'ibiciro ku masoko
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka nsabe bwana ribigira imana yihangane gatoya turagaruka mu kanya
ndegera hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi w'ibihugu yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika mbibutsa ko ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi twibaza agaciro k'umurimo uhabwa haba mu bikorwa cyangwa mu bigenerwa uwukora mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu rwanda ku murongo wa telefone dufite bwana bigirimana eli ikaze mu kiganiro muri isanga kandi wakoze kwihangana
mwakoze namwe haro Eh, uherereye he bigirima
asha ndi hano mu burundi mu buraruko mu ntara ya kirundo Mm, komeza rero ku ijambo
jewe ikintu numva noterera ntantu mperereye abakozi ba leta usanga ariko baridoga ati baronka umushahara ukwiriye uravye kungene izamuka ry'ibintu ibintu bifise baca uca usanga ariko bavuga ko amafaranga bahemba ata gaciro afite
Eh, komeza turakumva
ikintu rero numva noterera Mm,
leta yakwiye kuturaraba ikazira abatunganiriza abo bakozi kuko burya n'umuntu w'umukozi nawe arafite akamaro
mm. urakoze cyane bigirimana
namwe murakoze Eh, umunsi mwiza bwana mwumva neza eh, bigirimana ati leta ikwiriye kureba uko ibigenza ariko nanjye reka ngaruke kuri mwebwe nkamwe mu kuri ayo mashyirahamwe arengera inyungu z'abakozi kuba uri mu ishyirahamwe nk'iryo ngiryo risa n'irihurira hagati y'ibyo byombi bamwe bati turashaka ko batwongeza abandi bati ubukungu bwifashe nabi mumeze nk'aho ari mwe mu- mugibwaho ni- n'ibiro byinshi bivuye ku mpande zombi gukora mu ishyirahamwe nk'iryo u- ubyumva ute u- ubyakira ute muri wowe mu buzima bwawe bwa buri munsi I- icyo gitutu ugi- ubasha guhangana nacyo gute
kuko iyo hariho amategeko biba bisobanutse gusa ni umurimo ushimisha ni umurimo unezeza kubera yuko iteka iyo uri nk'umushumba ushimishwa no kubona intama zawe eh, zimeze neza abakozi rero ntabwo dusinzira ku bw'ibyo kandi murabizi yuko batubwira bati abantu bakwiye kuva irubona eh, kuva imugonero bakajya irubona abantu bakwiye kumenya uburenganzira bwabo iyo dukorayo umurimo nk'uyu tukareba inzego za leta tukaganira n'abakoresha ndetse n'abakozi usanga impande zombi ziba zikenewe eh, kwinjira muri wa muco w'ibiganiro tukubahiriza icyo amategeko agena cyane cyane nshima leta y'u rwanda ko iba yaravugura ayo mategeko kandi akagendana n'ibihe turimo ahubwo abakoresha abakoresha tugabashishikariza kwegera abakozi Ah, igitutu rero kiba gihari iyo amategeko yubahirizwa gusa mu rwanda umuco w'ibiganiro uracyari hasi uracyari hasi cyane cyane abakoresha batinya muri rusange kwegera abakozi ngo baganire nabo kuko baba batinya ibibazo babazwa rimwe na rimwe batabasha eh, kubonera ibisubizo by'ako kanya gusa ni urugendo
Mm. uwitwa hirwa ambasaderi aratwandikiye avuga ati uyu yahoze ari mwarimu wa biyoroji niwe wanyigishaga ubwo uramwumvise hirwa rero yakubonye ku rubuga rw'ijwi ry'amerika reka twakire bruce pascal niyo ngira ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ikibazo cyangwa igitekerezo ariko urabanza utubwire aho uherereye
ndi i kigali mu rwanda ingingo muri kuganiraho ntayibonye ntanasomye ariko nanjye ndafite igitekerezo natanga tereka aha yego iyo urebye nko mu gihugu cyanjye mvuka cy'u rwanda usanga abaturage benshi bakunda umurimo bakunda no gukora cyane ndetse benshi bakabona n'akazi muri ka kazi babonye ariko ugasanga amafaranga bashobora kuba bahembwa ari amafaranga y'impica n'ikize badashobora kugira ikintu bateza umuryango wabo imbere ariko wareba amakampani abakoresha ugasanga bo baratera imbere cyane ariko abakozi ugasanga nta terambere na rimwe ugasanga umuntu ahorana inzara kandi abyuka agenda ku kazi akagaruka nimugoroba agataha ijoro rero ibyo byose ugasanga nta nta kintu na kimwe ari kugeraho bitewe n'aya mafaranga komeza amaso n'aya mafaranga ari guhembwa ugasanga wese biri hasi nk'urugero natanga hari abakozi ubona bashonje cyane kandi ugasanga abakoresha babo bababyazamo umusaruro cyane ugasanga umukozi amaze imyaka cumi n'itanu ari muri kampani amaze imyaka bitanu umunani ariko wareba ugasanga ahantu yagiye mu kazi ari ni naho akiri nta terambere na rimwe urugero abakozi bo mu rugo aba kabiri abakora amasuku yo ku mihanda urabona umujyi rwa kigali ni umujyi uteye imbere ni umujyi uri kuzamuka utera imbere kandi no mu isuku muri afurika mubona ko uza mu bihugu bya mbere bifite isuku aba gatatu abasekirite urabona umusekirite arinda inzu ituze miliyari nk'igihumbi akayirinda ikagira umutekano ikarinda igira imyaka cumi n'itanu makumyabiri nta kibazo na kimwe cyari cyabamo bitewe na wa mutekano uri muri iyo nyubako rero nk'abo bantu nkavuga nti rwose babazamurira amafaranga nabo bakiteza imbere bagateza imbere imiryango yabo imbere ndetse n'ubu ufite umwana ku ishuri akabona uko amurihirira kuko usanga wese nk'uwo musekirite abyara ariko wareba ku rundi ruhande ugasanga yabuze amafaranga arihira umwana ku ishuri kandi akorera kampani ikomeye ikindi bamwishyura amafaranga menshi cyane ariko si amafaranga menshi yigira muri kampani ariko wa musekirite wo ku ruhande akaba nta kintu yabona ikindi kirenze ku byo nabo bamwishyurira rero nkumva ko icyo kintu rwose bakabibwiye kukirebaho na leta yacu irebera abanyarwanda ikareba kuri icyo kibazo kuko usanga rwose harimo akarengane gakabije kandi bikaba bimaze igihe murakoze urakoze cyane bruce pascal niyo ngira bwana mwumva neza pascal avuze ikintu gikomeye nzi ko wabivuze kenshi ibijyanye n'ibiganiro hagati yanyu n'abakoresha hagati y'abakozi n'abakoresha ariko avuze akantu gasa nk'aho ari ukuca ruhinga nyuma abantu ntibagaragaze mu by'ukuri inyungu babona ugereranije n'amafaranga bahemba ababakorera hari uburyo muperereza cyangwa se mukinjira mu mikorere y'ikigo runaka mukamenya amafaranga gishobora kuba cyinjiza ku buryo wenda mwaheraho mukavuga muti nta buryo wakwinjiza amafaranga angana atya ngo abakozi ubapfunyikire amazi
murakoze cyane ntabwo twinjirira ibigo ngo tujye kumika imishahara yabo ariko iyo abakozi abanyamuryango bacu nka sepurafu rwanda iyo batugejejeho ikibazo nk'icyo ngicyo twaka odiyanse tukajya kuganira n'abakoresha kimwe ku kindi hanyuma ubundi tukabagira inama y'icyo bagomba gukora arakoze nanone agarutse ku bakozi bo mu mirimo bahoze bavuga ngo iciriritse harimo n'imirimo itanditse itagaragara ku rutonde rw'imirimo mu gihugu agarutse no ku bakozi bo mu rugo abasekirite hari n'abafundi hari abakora mu tubari abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa amabuye yandi muri rusange aba bakozi bakunda guhura n'ibibazo bikomeye haba ku mushahara mutoya haba ku bwambuzi kuko usanga mwene aba bakozi batagira amasezerano abenshi amasezerano y'akazi n'umushahara ntuzwi ahubwo ni ukumvikana n'umukoresha bitewe n'amaramuko umukoresha yaguhaye ukakira ariko mu by'ukuri ni kwa kundi bavuga ko umubeshya ko umuhemba nawe akakuresha ko agukorera aha rero umusaruro uradindira icyo tuharanira rero ni ukugira ngo aba bantu bakomeze bajye muri wa muco nkomezamvuga w'ibiganiro baganire bareba ni iki cyateza imbere umukoresha natera imbere ni iki kiri buteze imbere umukozi kuko ukoresha ntabwo yakwishimira gukoresha umuntu ushonje kuko nta n'umusaruro yatanga gusa ubwo umuco w'abakoresha wo kuganira n'abakozi babo niwo tuvuga ko ugomba gutera imbere cyangwa ugatezwa imbere ko abakoresha benshi ntibabikozwa ariko ibi byose bizakemurwa n'uko hazajyaho umushahara fatizo umushahara fatizo mu gihugu aba bakozi badashobora kujya munsi yawo bityo bakoresha igihe uzaba wagiyeho bakajya munsi yawo nta n'umwe uzabyemera ahubwo byabyara ibyaha bishobora no gutuma habaho imanza ariko icyo tuharanira ni ugukomeza kwegera abakoresha tubasaba kwegera abakozi babo no kubiganiraho kugira ngo wa murimo ube unoze unamuhesha agaciro rero nawe uyu pasikari ndamushishikariza kwisunga abandi bakajya mu masendika yacu kugira ngo dukomeze ijwi rizamukire hamwe aba bakozi n'abakoresha bakomeze bagire uwo muco kandi buhoro buhoro bizakemuka hirwa nawe ndamushimiye yakoze
bwana joseph mwumva neza umunyamabanga mukuru wungirije w'urubuga rw'umurimo n'ubuvandimwe bw'abakozi mu rwanda kotrafu reka ngushimire cyane umwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika
ingeje murakoze kudutumira kandi turahari kugira ngo ijwi ryumvikane ry'abakozi ku bakoresha ndetse no kuri leta
ye nshimire kandi namwe mwese nshuti mwakurikiye iki kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika ndetse na bagenzi banjye hariya mbona mu birahure bwana cornelius na nadia taha bamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma turasubira mu kanya saa kumi n'ebyiri zo mu rwanda no mu burundi Just like the sun lights up the earth, you light up my life. the only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my horse in a way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah. Hey, yeah. You are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. you make my heart go ting a ling a ling.